Kun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaa qabee amma sa'aatii sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltaan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee hansin dhageechisni qabadhee dhiyaadheeraa qophiiwwan har'a qabnu sinbeeksisaatii anin turummaan itti gisti gammeeti. dhimmoota har'a irratti xiyyeeffannu keessaa dhukkubni vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti hidda fageeffachaa jiraachuu marii dhimma hidha laga abbayyaa milkii malee xumurame akkasumas gabaasni hoggaa hoggaadhaan waajjirri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi baasu qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa laalchisee waan jedhe keessayi akkan wajjin turtan sinaffeeratii gara gabaasa duraatti dabarsa. Itoophiyaatti abbootiin amantaa kamisa dheengaddaa ebla saddeet talaallii koovid kudha sagalii fudhataniiru. Hawaasni carraa talaallii kana fudhachuu hoggaa argates talaallamuu akka qabu gorsa dabarsaniiru. Tsahaay Daamtoo.
Uummatni talaallii koovid kudha sagalii yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatraarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuun Aragaayii, Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Raafeel, Pirezidaantiin Gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaa, Pirezidaantiin Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis erga dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatraarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuun Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jedhan.
Talaalli jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuun Aragaayiin itti dabaluudhaan. Tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba. Hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Raafeel pirezidaantiin gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii koovid kudha sagalii fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti koovid kudha sagal erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffame booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Birhaan Iyyasuus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haji Muftii Umar Idris dhaamaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan of eeggannoo akka cimsatan haguuggee afaaniif funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedha akka of eeggatan adaraa jenna akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daarektarri daarektarii fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniifi jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. jedhan Dr. Masarat. Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasni keenya itti aanu Suudaanii fi Masriin mariin biyyoota sadeen dhimma hidha laga Abbayyaa irratti godhan. Akka bifa jijjiirratu carraaqqiin gochaa jiran fudhataman qabuu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaan ibsa torbanuma kana keessa ture. Ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa akka ibsa kennanitti Suudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xinneessuudhaan tuffachuuf yaalii godhaniiru jedhan. Biyyoonni sadeen Itoophiyaan Masriin fi Suudaan bakka tokkotti magaala Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo guddittii an taate Kinshaasaa keessatti. walitti dhufuudhaan mariin tibba darbee geggeessan erga weerarri koronaa vaayirasii dhufeen duraatii gabaasa guutuudhaaf ammas Sahay Daamtoo.
Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin bitootessa 25 hanga 28 bara 2013 tti Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasaawaniin isaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jal'isii fi anniisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroon akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu wantoota hidhaa abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwatu ta'uu hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru wayita mariin eegalamettis sudaanii fi masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deebisuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin ወደ ይዘት ሳንገባ እንደተለመደው በሁለቱ ሀገሮች የማጓተት ስትራቴጂ ሰፊ ጊዜ እንድናጠፋ ሆኗል። ለዚህም ምክንያቶቹ Gara qabiyyee marii tasoon seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Sudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo bal'aa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Sudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uu irra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalani. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture ejjannoon keenya garuu isaan haala ittiin marichi adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan dhimmi lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan afriikaa bilisaan dhimmicha kan geggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaadni biraa immoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu afriikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Sudaaniin dhimmi giddu galumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture.
እነኚህ ነገሮች ላይ በስፋት መወያየት ግድ ነበር።
Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministeerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan.
በግብፅም በኩል መነሻው ላይ ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሀሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረው።
gama gibsiin jalqaba irratti erga qeeqa qaban hedduu dabarsanii booda yaada sudaan dhiyeessite deggeruu fi sirriidha jechuun jajjabeessuun ibsuun kan eegalame dhimmoota kana irratti egaa marii bal'aa taasisnee jirra dhimmoota taajjabdoota dhimmoota giddugalummaa jedhamu irratti ga'een durataa akkam ta'u akka qabu marii yeroo dheeraa fudhateen booda tokkoffaa taajjabdoota jennee kan moggaasne dhaabbilee isaa ta'an biyyootni bakkuma jiranitti akka itti hufan ejjennoon Itoophiyaa kan hin jijjiiramnedha. Kanas ammoo sababni jijjiirsisu hin jiru. Kanaaf Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajjabdummaa isaaniin akka itti hufan dhimmoota jedhan irratti waliigaluu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamtaa Afrikaati. Kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne.
እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ።
Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan hidhichatti guutuudhaaf yeroo kaa'ameefittis ni raawwatti jedhan Dr. Silashiin qaamoleen taajabdootaa ga'ee taajabdummaa isaaniirraan kan darbe marichaaf haala mijeessanii mariisuus ta'e harka keessa galfachuu akka hin dandeenye Itoophiyaan ejjennoo qabatteetti kan jedhan ministirichi mariin kun karaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuufis waliigalteerra gahamuu ibsaniiru. Mariin biyyoota sadeenii torban saddeet keessatti akka xumuramu kan yaadame yoo ta'u marii itti aanu pirezidaantii Rippaabilika Dimokiraataa koongootiin kan murtaa'u ta'aa jedhameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hedduutti immoo sirba kanaan afuura fudhannee sagantaa itti aanutti ceenaa artiist Andu'aalem Gosaa yaa hooyyee jedha. dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saat irratti ansinii dhiyaatu qophiilee raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa bara darbe jechuunis bara 2020 keessa maal akka fakkaatu ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets torban lama dura ibsa baasee ture jaalannii gammadaa gabaasa bal'aa kan waggaa tokko bahee kana keessaa. Itoophiyaadhaaf Eertiraa allaallatan cuunfitee hanqindeensite kinooti.
Bara kuma lamaaf kudha saddeet paarlaamaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed muummicha ministeeraa ta'uun jijjiirama kan akka hooggananiif filee sanbooda paartii badhaadhinaa hoogganaa jiran. Muummichi ministeeraa Abiyyi aangoo qabachuun dhimma kabajamuu mirga namoomaan jijjiirama gaarii fidee sochiin siyaasaa kan duraan akka yakka ganiinsaatti ilaalamu ni ka'e. Hoogganoonni mormituu biyya alaa irraa galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e karaa nagaan hiriiruun eeyyamamee paartileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoon isa mudateera jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaa faa keessatti ture muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiisee. lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi baase sadaasa afur bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan itiyoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf waliin tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi. babal'ate geessisuunsaa gabaafameera gara dhumaa bara 2020 carraan gara guutummaa tigraay seenuu maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hammam akka ta'e gabaasa argachuu danqee jira dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi kun akka fakkeenyaatti kan dhiyeesse qaba humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan. namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu gareelee maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman gochi gara jabinaa adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu kunis siviilota ajjeesuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri akka jiru gaazexeessota doorsisuu intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru gochi malaammaltummaa jabaan akka jiru hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiruu jedha hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe bulchiisa muummicha ministeeraa abiy ahmad jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha baatii waxabajjii darbe waajjirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan amnesty international himate qoratanii jiru mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture gara dhuma baatii hagayyaa koomishinni mirga dhala namaa kan itiyoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee oromiyaa afurtama keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan oromoo hacaaluu hundeessaa ajjeefame booda ajjechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaan mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun tigraay maayikaadiraa keessatti sadaasa sagal gareen dargaggoota tigraay kanneen humnootii tplf biraa deggersa qaban. namoota gara dhibba ja'aa ajjeesan jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan itiyoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira gareen amnestii intarnaashinaal gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe gareen mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaaseetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29 gareeleen dargaggootaa gandeen godina arsiif baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets baase kun poolisiin federaalaa aangawoota oromiyaa 1500 kanneen ajjeechaa weellisaa hacaaluu sana booda hookkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hookkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera gama kaaniin waraanni bilisummaa oromoo oromiyaa gama dhihaa waaltaa fi gama kibbaa keessatti. sibiilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira gama kaaniin kan eertiraa ilaallateen akkas jedheera eertiraan biyya mootummaa waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant isaayyaas afawarqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'uus takkaa hojiirra oolee hin beeku jedha paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant isaayyaas hoogganan qofa. erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaarraa dhufu qolata garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnooti adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama dhaabbati nageenya biyyoolessaa eertiraa kan waajjira pireezidaantii isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu aangawoonni siiviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran eertiraan ega walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu loltoonni eertiraa tigraay keessatti gochaa ajjechaa seeraan alaa raawwachuu isaaniif gabaasni qabatamaan jira ka jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets baase kun kana malees waraanni eertiraa humnaan baqattoota eertiraa kanneen tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaalee inni agarsiisu jedha mootummaan eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira ka jedhu gabaasni waggaa kun. seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu dararaa irraan ga'uu humnaan dhabamsiisuu ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksee jira namoota siyaasaa hidhuu manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi. pireesiirra uggurri jiru hamaa ta'u wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'uu walabummaan sochii daangeffamuu lammiiwwan eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun. siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteets waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira dhumarrattis mootummaan eertiraa. aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira.
qindeessan eddugala. dhukkuba covid-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa gudar namoota dhukkubsatanii yaalirra jiran 17 keessaa 10 itti hammaatee jiraachuu karaa biraatiin hospitaala riifaraalii yuunivarsitii wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa covid-19tiin darbuu fi isaan keessa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa dooktar amsaaluu taakkalaa dubbataniiru ogeessota kana dubbisuudhaan gabaasa bal'aan qindeesse naakoor malkaatii gara gabaasichaa.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19f saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Hidda gaafa guyyaa kudha shaniitti kaasnee gudar hospitaala keessa jirra. Dhibichi hamaa waan ta'eef manni keenyi sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii. Doktoroonni sarabarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee koovid kudha sagaliin akkamiin qabamuu dandeessan?
Foddaa koo dhukkubsate muleessaa dhoorraa fiyyaa. Isa dhukkubsachiise Amboo kaasee amma Qiddus Paawuloositti. Inni du'e nafsi hamaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaa na ciibsanii warri dhuunfaa na marammaraniif bultii tokko na bulchanii referaalan boona geessanii Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedhaa Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqadhu jedha. Akka kana barumsa matti rakkinaanis haa ta'u, gaariidhaanis haa ta'u, dhibeedhaanis haa ta'u, barfataa amma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee maaskii xaqaaqamii irratti funyaan keessan irratti eeggadhaa. Harka keessan immoo saanitaayizariin kan dhiqadhaa. Deezaati immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warrirraa siqaa taa'aa jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otoo adeemame baay'isaan jedha.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee koovid kudha sagalii Dooktar Naahom Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii sagaliitti dhibamtoota koovid kudha sagalii jaha simachuu himan.
Dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara aayisii yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudhaas isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni amma ammatti jaa dhufuu qofa otoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemnaa namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniifi dhufuu danda'u jechuudha ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan argisiisu. Baay'een namaa kan as hin dhufnellee ni jiru jechuudha. kanas hin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii bahuu didee illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa yaaddeessaarra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma torban darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e.
Guyyaa lamaan dura namoota lamadha kan lubbuun darbee jechuudha asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaan isaan irra jiranii kan fooyya'aa deemu ni jira kan immoo dhibeen isaatti cimaa deemullee ni jiru yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran kudha torba qaqqabaniiru jechuudha warra har'a seenuu wajjiniin egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti gaafii keessaa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii yaalamanillee ni jiru ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru kan jalaas du'an illee ni jiru jechuudha kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiriitikaal ta'anii jechuudha namoota kudhan qaqqaban yeroo barraarra dhufa wajjiniin maashinii jechuun mekaanikal ventileetarii irrinni ni jira jechuudha lama qofaa kan nuyi qabnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota lama qofadha kan simachuu dandeenya jechuudha warra kaan riifariin illee yeroo ammaa kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa hin jiran jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaadhuma deemaa jira.
Akka Dooktar Naawom jedhanitti erga weerarri vaayirasii kooroonaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa gudar keessatti hanga ammaa namoota dhibba sadiif digdamii ja'aaf yaaliin godhamuu himan namootni dhibee kanaan qabaman lakkoobsaan dabalaa deeman iyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jiraa jedhu akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dooktar Naawom.
Egaa ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii digdami afur guutuu dabaree dabareedha wal furanitti kan isaan tajaajila kennaa jiranii dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a. Ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii saddeet guutuu pipii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadha. Dafqee baay'ee bakka. affeelamee ba'achuun hin danda'ama. Ho'iif ho'arraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii hedduudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiriitikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyii ofuma keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuun jira mana fincaanii geessuun jira kana bira meedikeeshinii kennuun jira warra of dadhaban illee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha bardaniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yerooma yeroon dabalaa deemaa jira hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas daran cimsee yoo itti deemne malee alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee dagannaan guddaan akka jiru duras ibsinee turre dagannaan kun immoo gara kamitti nu oofaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha of eeggannoon nuyi goonu daraan cimuu akka qabu dhaamuu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata amma ulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasnee galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'an yoo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif ofii argamuu hin danda'anii kanaaf maashiniin suni somba namaa uumamaan jiru sana bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadha gaa nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyu al tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u.
Gama biraan hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababaa koovid kudha sagaliin darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan koovidiin qabamee hospitaala keenyatti yaalame dhibba afurii digdamii torba ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne dhibba afurii digdamii saddeet ta'a tokko amma har'aa poozitiivii hin ta'edha. Kana keessaa dhibba sadiif sagaltameen afur kan fayyanii deemanidha. Digdamii shan kan lubbuun isaanii darbedha. Digdamii shan kana keessaa lama taa'uma keenyaa tokko ogeessa faarmaasii torbee darbe keessaa lubbuun isaanii jalaa darbe tokko hogganaa.
Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitiirra Dooktar Hirphaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiraman.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaa qabe amma sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii sanbataaf dilbata dabarsu ani har'aa asirratti raawwata nagahan.